iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na eugenia mukankusi mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri ndabaramukije inshuti mwese aho muri hose bwakeye abandi namwe mwiriwe neza ikaze kuri radiyo yanyu leta y'u Burundi rero eh, ishyiraho abanyagihugu bashize eh, yaragaragaje yuko eh, ata nteko mvamahanga zizo kwinjira mu gihugu uwo ni bwana Nyamitwe umuhanuzi mukuru mu biro bya perezida w'u Burundi avuga ku cyemezo cy'inama ishinzwe umutekano ku isi ya onu iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho mu kanya mbere yaho ariko mugenzi wacu haroyizi bigira imana agiye kubagezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo waramukanya imana aroyizi
mwaramutse jeniya mwaramutse namwe inshuti z'ijwi rya amerika umwe mu bategetsi bakomeye batavuga rumwe na leta ya sudani yo mu mpanuko yasezeye imirimo yiwe muri leta y'ubumwe ram akole niryo zina ryiwe yari umushikiranganji w'uburimyi yamenyesheje ejo ku munsi wa mbere ko umugambi w'amahoro wari ugamije kurangiza burundu intambara muri icyo gihugu waburijwemwo na perezida salva kiir mu kiganiro yahaye ijwi rya amerika akolo yamenyesheje ejo ku munsi wa mbere ko abasirikare ba perezida kiir aribo basomborokeje intambara yongera avuga ko ata mahoro azoboneka mu gihe umutekano w'abatavuga rumwe na leta utubahirijwe ntaco Salva Kiir arabivuga ko eka n'abandi mu batavuga rumwe n'ubutegetsi ntaco barashikiriza ko bamushigikiye canke batamushigikiye akoro yavuze kandi ko we nabiwe bagiye kwisuganya hanze y'umurwa mukuru Juba ariko ntiyatomoye neza ko yoba agiye gusubira gutanguza intambara leta y'ubumwe ifata kibanza yashinzwe mu kwezi kwa kane hari hashize amezi icenda Salva Kiir hamwe na Riek Riek Machar basinye amasezerano y'amahoro ya Addis Abeba ku mugwa mukuru wa Ethiopia amasezerano yaragamije yarahagarariwe n'amakungu kandi yaragamije guhagarika intambara hari umurwi w'abashingamateka ba turukiya uri hano i washington gusaba abategetsi ba leta z'ubumwe za amerika kohereza umunyedini fetullah gulene mu gihugu cya turukiya gulene n'umunyaturukiya aba hano muri amerika yagirizwa n'abategetsi ba turukiya kuba ari we yashatse gutembagaza ubutegetsi muri icyo gihugu abo bashingamateka bane bagiranye imibonano ejo ku munsi wa mbere n'abategetsi ba amerika bo mu bushikiranganji bw'ubutungane batekanya kandi no kubonana n'abo mu bushikiranganji bujejwe umutekano mu gihugu hamwe n'abo muri departema ya leta taha azane niwe arongoye umurwi ujejwe ububanyi n'amahanga mu nama nshingamateka ya turukiya akaba ari nawe arongoye izo ntumwa yatangaje ko baganiriye neza bahuza n'abo bategetsi ba amerika ariko agabisha ko mu gihe amerika yo kwica amatwi kuri ibyo bayisaba hashobora kuba ingaruka mbi ku migenderanire hagati y'ibyo bihugu bibiri cyane cyane mu rugamba basangiye rwo kurwanya iterabwoba ku isi umuhari wa leta ya kisilamu nawe uhamagarira abanywanyi bawo muri mu gihugu cy'ubufaransa no ku mugabane wa buraya kugaba ibitero ku bayoboke b'idini ry'abakirisitu ni nyuma yaho uwo muhari wiciye umupadiri w'umufaransa w'imyaka mirongo umunani n'itanu umuciye izosi mu gihe yari ko arahimbaza inkuka y'imisa mu gihugu cy'ubufaransa ubwicanyi abategetsi b'ubufaransa bafise ubwoba ko ari uburyo uwo muhari utanguye bwo gucanishamwo abakirisitu hamwe n'abayisilamu abandi baronderwa kwicwa n'uwo muhari ni papa francisco arongoye ekereziya katolika hamwe n'abategetsi b'ishengero ry'aba orthodoxe papa yagirizwa ko yiyamirije ubwicanyi bwakozwe mu gisagara ca orlando hano muri amerika bwahitanye abantu mirongo ine n'icyenda bari mu nzu y'ubutambiro umurwanyi abu saad yahoze mu idini ry'abakristo mu gihugu ca trinidad tobago asaba abanywanyi b'uwo muhari mu bihugu vya buraya kugira kugira iterabwoba ku bakristo babasanze mu mazu yabo no gusesa amaraso menshi abategetsi b'ubufaransa bamenyesha ko bari bamaze kumva ayo makuru ko umuhari wa leta ya kisilamu ugamije gutanguza intambara yo gucanishamwo imiryango ubicishije ku madini bamenyesha ko bagiye gukora uko bashoboye kugira barinde ayo macakubiri hagati y'abakristo n'abayisilamu ntabe kuri uwo mugabane cyane cyane no mu bufaransa hano muri amerika umuhinga mu bya elegitoronike w'umunyamerika yakorera ibiro bijejwe amatohoza canke iperereza bya fbi yariyemereye ko yahaye amabanga atari make leta y'ubushinwa kun shan shun ni umushinwa afise ubwenegihugu bwa amerika yemeye muri sentare ya leta y'i new york ejo ku munsi wa mbere ko yahaye ubushinwa amabanga ya fbi hamwe n'amakuru y'ingendo z'abakozi b'ico gisata ca fbi mu bice bagira bitandukanye ku isi ubushikiranganji bw'ubutung- bw'ubutungane bumenyesha ko yahaye amabanga ubushinwa kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe gushika uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu shun afise imyaka mirongo ine n'itandatu y'amavuka urubanza rwiwe ruzosomwa ku itariki zibiri z'ukwezi kwa cumi na kabiri uyu mwaka akaba ashobora gufungwa amezi arenga mirongo ibiri n'indwi dusubire ku mugabane wa afurika igisirikare igisirikare cya leta z'ubumwe za amerika cyaragize ibitero by'indege za gisirikare mu bibanza vya leta ya kisilamu muri libiya ivyo vyatangajwe n'ubushiranganji bujejwe kwivunaabansi bwa amerika ejo ku munsi wa mbere ivyo bitero vyagizwe mu gice ca sirte ciziziwe n'abarwanyi ba leta ya kisilamu bisabwe na leta ya libiya ishigikiwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu oni ubushiranganji bujeje kwivuna abansi bumenyesha ko perezida wa leta y'ubumwe muri libiya yarekuriye ivyo bitero vy'indege z'igisirikare mu gikorwa cyo gufasha inteko za leta
urakoze haruzi bigira imana kuri aya makuru nshuti zacu ubu murumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri amakuru y'ijwi rya amerika tuyakomereze mu karere k'ibiyaga bigari abapolisi b'abarundi barindaga umutekano muri repubulika ya santarafurika baraye batashye igipolisi kimenyesha ko nta bandi bagiye kubasimbura ariko ngo abapolisi babyigiye barahari igihe cyose bakenerwa inzego bireba zabyiga uburundi bukohereza abandi igihe bwabisabwa umunyamakuru w'ijwi rya amerika eroge wirikaneza yari ari ku kibuga cy'indege i bujumbura ejo abo bapolisi bakihagera
turi igihe cy'isaha zitandatu z'umutaga indege rero ya polisi ijana na mirongo ibiri na batandatu b'abarundi ishyitse ku kibuga cy'indege cya bujumbura bambaye umwambaro w'igipolisi c'uburundi n'inkofero z'ishyirahamwe mpuzamakungoni n'udufurari tw'iryo shyirahamwe nyene bakiriwe na bamwe mu bakuru b'igipolisi c'uburundi umuvugizi w'igipolisi yavuze ko aba bapolisi bakoze birashimwa mbere n'amashyirahamwe mpuzamakungu nk'ubumwe bwa afurika hamwe na onu yari yabatumye ko ngo yashimye ibikorwa baranguye ikitavuzwe cyo ngo n'abanyagihugu bo muri Central Africa hamwe n'abategetsi b'ico gihugu bahoramwo mu ntango z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryavuze ko rihagaritse amasezerano ryari rifitaniye n'igipolisi c'u Burundi mu gikorwa co guhagararira amahoro n'umutekano muri Central Africa umuvugizi w'igipolisi yavuze ko ivyo atari igipolisi c'u Burundi co bibazwa Pierre Nkurikiye ibivugwa na rijya shyirahamwe biraheza bikabazwa ryo twebwe turi ko tuvugira abapolisi b'u Burundi bashitse uno munsi bavuye mu gikorwa bari barungitswemo n'igihugu kandi bagikoze neza kandi barangije ikiringo cyabo uko biri kose abapolisi batashe nta bandi bagiye kubasimbura batekanijwe nk'uko bisanzwe bigenda muri bene ivyo bikorwa ariko igipolisi cemeza ko abapolisi bize ibijanye no guhagararira amahoro n'umutekano bahari izo ngabo ngo zama ziteguye gutabara aho zikenewe ku bijyanye no kubasubiriza ibyo kubasubiriza ni ingingo ifatwa n'amashyirahamwe ariya yari yabasabye uburundi niyo yafata ingingo zo gusaba abandi babasubirira ngaha mu burundi Eh, leta y'uburundi izoheza ibaha inyishu inteko z'igipolisi zija gufasha hari ingorane z'umutekano ngaha mu burundi zama zihari kandi zama ziteguwe n'ejo bundi twaraberetse abari bahejeje gusohoka mu minsi iheze ishyirahamwe rihani hagati y'akazi na muntu fokode ryari ryashikirije ko bamwe mu bapolisi bari mu gihugu ca central africa baribwiye ko bafise amakenga ku mutekano wabo baramutse bataje i burundi pacifique ninahazwa rirongoye yayanditse avuga ko abo bapolisi bamwituye bongera bitura onu kugira ngo bafashe kurondera ubuhungiro twabajije umuvugizi w'igipolisi niba ingabo zatashe zose yatwishyuye bikurikira umugambi wabo wari uwo kugomba gucanishamwo izi nzego murazi yuko izi nzego ari umwugariro w'igihugu umaze gushobora kuzicanishamwo uraheza ugashika ku bindi ku bundi bubisha bwose uba wifuza uno munsi rero baravuga ibihuha byinshi bakanavuga yuko ngo hariho ngo ababa abababwiye amajambo nk'ayo mu gipolisi cy'u Burundi ukungene cubatse umupolisi afise ingorane zaba iz'umutekano wiwe canke izindi ntazitura abantu nka bariya tuzi ikibagenza araheza akazitura inzego zi- inzego abamutwara kuko ababatwa- ababatwara bari kumwe ngaha kandi nabo nyine murashobora kubibariza barakubwira ko batashe neza kandi murababona no ku maso barakeye kandi barakubwira ko banezerezwe cyane no kubona barakoze akazi igihugu cyari cyabarungitsemo kandi neza kandi ko banezerewe no kuba bagarutse muri kino gihugu abapolisi b'abarundi bahora mu gihugu ca centre africa ni amajana abiri na mirongo umunani abatashe kuri uyu wa mbere ku murango ni ijana na mirongo ibiri na batandatu mw'ijoro ryo kuri uyu wa mbere nyene hitezwa abandi nk'abo bagenzi babo basigaye bazoza mu minsi iri imbere abo babaye baragumayo n'abacungereye ibikoresho bahora bakoresha harimwo n'ibigwanisho bikomakomeye imbere y'uko bigarukanwa mu burundi nk'uko bisigurwa n'umuvugizi w'igipolisi abapolisi bari baroye mu bikorwa byo kugarukana amahoro muri centre africa mu kwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane mu bisanzwe bategerezwa kumaraho ikiringo c'umwaka igihugu c'u Burundi kigira gatatu mu birungika abapolisi benshi mu bikorwa byo guhagararira amahoro n'umutekano ku isi kiza inyuma y'ibihugu vya cameroon hamwe na congo brazzaville eroge burikaneza bujumbura ijwi rya amerika tukivuga ku burundi kuwa gatanu w'iki cyumweru gishize inteko ishinzwe umutekano ku isi ya onu yatoye icyemezo cyo kohereza abapolisi magana abiri makumyabiri n'umunani mu burundi gufasha guhagarika ubwicanyi mu gihugu no kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu ariko leta y'u burundi ivuga ko igihugu cyigenga kandi ko n'abanyagihugu badashaka iyo nteko ya onu ni mu kiganiro mugenzi wanjye frederic nkundikije yagiranye n'umuhanuzi mukuru mu biro bya perezida w'u burundi wiri nyamitwe I- i- icya mbere mwarakurikiranye uko abanyagihugu babyakiriye leta y'u Burundi rero eh, ishyiraho abanyagihugu bashize eh, yaragaragaje yuko eh, ata nteko mvamahanga zizo kwinjira mu gihugu kuko igihugu kirashoboye eh, gutunganya ibyerekeye umutekano w'abanyagihugu tukaba tuzi neza yuko hariho umugambi ugayitse eh, uriko urashyirwa mu ngiro na- na- na- n'utudumbidumbi tumwe tumwe tw'abantu kugira ngo eh, itembagazo ry'ubutegetsi bw'itorero n'abanyagihugu ritebe rikunde nicyo gituma eh, uko twabyakiriye ni kujya mabibonye kujya abanyagihugu babyiyamirije niko na leta y'u Burundi ivyiyamiriza kandi itazokwemera ko bija mu ngiro kuko ivyo o ko bari guhonyanga ubwigenge eh, bw'igihugu c'u Burundi leta y'u Burundi nta kibazo ifise canke nta ntifise ubwoba ko hashobora kuba i- ingaruka mbi mu gihe leta y'u Burundi yoguma inana ikanka ko eh, abo bapolisi amajana abiri na mirongo ibiri n'umunani binjira mu gihugu oya nta ingaruka zo- zi- zi- zihe zo ku- zo kubahiriza imbibe z'igihugu Eh, murazi yuko eh, n'ururirimbo rw'igihugu cacu eh, rugira ruti warapfunywe ntiwapfuye Eh, ivyo rero igihugu c'u Burundi n'aboshaka kugipfunya ntikiri bupfe ni igihugu kizoshobora eh, ku- kuyiganzura kiganje ni igihugu eh, nk'uko cabigenjeje uwo kwifuza wese ku kiganza kizomuganzura Eh, kandi eh, nta ngaruka yindi isumba nk'uguhemukira igihugu guhemukira igihugu nibyo bishobora kugira ingaruka mbi ariko iyo ushoboye kurwanira agateka k'igihugu n'abenegihugu murumva yuko atangaruka mbi ushobora kugira ahubwo abanyagihugu bashima bakagira bati twaratoye indongozi nyazo zubahiriza ibyizwa shingiro zikubahirizwa eh, ubwigenge bw'igihugu kubahiriza n'agateka k'uburundi n'abarundi ariko naho ibintu bimeze gutyo abantu barabandanya kwicwa cane cane mu gisagara ca Bujumbura n'ahandi hanyuma igipolisi c'u Burundi ntigiheze ngo gish- gifate abantu bakoze ubu bwicanyi ico gipolisi nticoba gikeneye abagifasha canke abacunganira abantu babandanya kwicwa mu bufaransa abantu barabandanya kwicwa muri amerika aho mukorera aho ku munsi ku munsi dusanga abantu barashwe abantu barabandanya kwicwa mu bihugu bitandukanye ivyo o- vy'uko habaho utudumbidumbi tw'inkozi z'ikibi eh, tugerageza gukora ibara sivyo bica bituma eh, igihugu gitakaza ubwigenge bwacu ivyo rero ingorane abarundi bashobora kugira mu kugerageza kurwanya iterabwoba eh, n'inkozi z'ikibi nk'izo Eh, murumva neza yuko eh, atari ibyo byoca bituma bibaza ko mu burundi ari igihugu kirasha gusumba mu bufaransa cyangwa mu bubirigi cyangwa muri amerika cyangwa n'ahandi hose tubona abantu bapfa ku bwinshi gusoma nk'uko bariko barapfa mu burundi rero twebwe niyo wari umurundi umwe apfuye ni ibintu biba bibabaje cyane tukabironderera umuti ariko rero ntawoca agira ngo boca baza ah, kutwomeka ko inteko mvamahanga kandi abarundi batavyifuza ivyo ntibishoboka kandi ntegeye n'uwibaza yuko bizoshoboka mu gihe eh, imana izoba igicanye mu burundi eh, ntituzopfa eh, twemeye yuko ubwigenge bw'igihugu buhonyangwa n'uwo ari we wese muri iki gihe turiko turavugana muri mu gihugu ca Canada murashaka kutubwira eh, umugambi eka eh, umugambi w'urwo rugendo muriko murangura ibiki Eh, umugambi ni nka- nk'umwe nyene mwabonye nagize muri amerika Eh, jewe njejwe mu biro vy'umukuru w'igihugu ukumenyesha amakuru Eh, rero mu kumenyesha amakuru eh, ntibamenyeshereza mu burundi gusa urongera ugafata n'ingendo ukaja kwegera abamenyesha amakuru bo hirya no hino eh, n'abarundi baba mu mihingo yose y'isi kugira ngo dushobore kuvugana bashobore kumenya uburundi n'ibiriko bira mu burundi eh, ikaba ari nk'inkuru y'imvaho kuko murazi yuko ibivugwa ari vyinshi byinshi ugasanga ni ibinyoma byinshi ugasanga ni ibintu by'impimbano eh, bituma abantu batamenya igihugu nk'uko kimeze rero hano muri canada naje kugira ngo nshobore eh, kuganira n'abamenyeshamakuru ba hano nshobore kuganira n'abarundi cyane cyane eh, kugira ngo nabo bashobore kume- kuronka izo nkuru z'imvaho nk'uko nabigize i buraya nk'uko nabigize mu bihugu bitandukanye bya afurika nk'uko nabigize muri amerika mu minsi iheze.
Willy Nyamitwe umuhanuzi mukuru wa perezida wa Burundi murakoze cyane rwose kuri aka kanyamatowe kugira ngo tugane rego nanjye ndabashimiye ndamushimiye mugenzi wanjye frederic nkundikije kuri iki kiganiro tujye noneho mu rwanda abadepite bagize komisiyo ishinzwe umutungo wa leta ejo kuwa mbere basuye ububiko bw'imiti kugira ngo birebere ubwabo amakosa abamo atuma leta itakaza amafaranga menshi buri mwaka umunyamakuru w'ijwi ry'amerika asumuta kaboyi uri i kigali mu rwanda adufitiye inkuru irambuye raporo isohorwa buri mwaka n'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta igaragaza ko buri mwaka leta itagaza amafaranga menshi aturuka ku miti iba yaraguzwe ikangirika itaragera ku bigenewe umugenzuzi mukuru w'imari ya leta avuga ko mu myaka itanu ishize ni ukuvuga mu mwaka wa bibiri na cumi kugeza bibiri na cumi na gatanu leta yahombye miliyari ebyiri na miliyoni magana atatu yatanzwe ku miti itarakoreshejwe neza indi igasazira mu bubiko itageze ku bayikeneye kuri uyu wa mbere abadepite bagize komisiyo ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'imari n'umutungo by'igihugu basuye ububiko bw'imiti bwubatse ku kacyiru mu mujyi wa kigali abayobozi b'iki kigo basobanurira abadepite bimwe mu bibazo bahura nabyo mu kazi kabo basobanura ko ibyinshi biterwa n'inzira ndende yifashishwa mu gutumiza imiti umuyobozi wungirije w'ishami rishinzwe gukurura no gukwirakwiza imiti james kamanzi yatangaje ko mu bihe bishize baguraga imiti myinshi cyane bateganya ko ishobora no kwangirika aho kugira ngo izabure ahanini bigakorwa birinda inzira ndende ziba mu gutanga amasoko kugeza umuti ubagezeho uyu muyobozi avuga ko gutanga isoko ry'imiti bishobora kumara amezi hagati y'ita- y'atandatu n'umunani yavuze kandi ko hari ubwo bagura imiti mu buryo bwihuse ku buryo ibahenda cyangwa hakabamo uburangare mu gusuzuma rimwe na rimwe hakazamo n'iyangiritse madamu goderive umuhozi ushinzwe gutanga imiti ku bayikeneye yavuze izindi nzira zishobora gutuma imiti imwe n'imwe yangirika bitewe n'uburyo abayitumiza batabara neza ibyo bakeneye ni ukuvuga ngo data tugenderaho ntabwo zi- zi- zivuze ngo ni kampara kubera ko uburwayi ntabwo buteguza icyo gihe rero hari igihe ashobora ku- ku- ku- kwaka imiti myinshi nyamara uburwayi bugashira cyane yuko hari n'igihe ikindi cya kabiri navuga ashobora kwibeshya muri data yakoze akibeshya agasaba imiti mikeya kandi akeneye myinshi ngira ngo murabizi hari igihe cyageze malariya imera nk'iyi- nk'icitse mu gihugu icyo gihe twasigaranye icyo bita sitoke du sekiriti tuba dufite tuvuga ngo twakwitabaza habaye ikibazo ariko malariya yongeye kuvumbuka imera nk'ibyutse yataka abantu cyane ku buryo ya sitoke du sekirite niyo yitabajwe mu gihe dutegereje ko indi miti tugeraho bw'ikomisiyo y'inteko ishinga amategeko ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'imari y'igihugu yageraga muri iki kigo yeretswe icyumba gikusanyirizwamo imiti iba yarangi- yarangije igihe cyangwa yarangiritse iba igomba kujugunywa ibibi byo kujugunya imiti kandi biba rimwe na rimwe ku bigo nderabuzima bagaragaza ko hari imiti myinshi babura mu bubiko bwabo bikaba ngombwa ko basaba abaturage kujya kwigurira uyu mukozi wo ku kigo nderabuzima cyo mu ntara y'iburasirazuba utashatse gutangaza amazina ye yabwiye ijwi ry'amerika uko iki kibazo kimeze imiti myinshi ikunda kubura abarwayi ntabwo twabura kubavura tubaha serivisi zose uko zishoboka imiti tukayibandikira iyo dufite tukayibaha iyo tudafite- tudafite turayibandikira bakajya kuyigura hanze mu mafarumasi Nko ku- ku munsi dushobora nko kwakira nka- ni urugero nk'abantu mirongo itanu abantu mirongo itanu ka mirongo itatu babona imiti makumyabiri bakabo- bakabona imiti mikeya indi tukayibandikira bakajya kuyigura hanze muri farumasi abaturage babyakira gute mubwira uti nta miti ihari ijya kugura ntabwo babyakira neza barijujuta bakavuga ati mituweli bazitangiye iki abaturage cyane cyane abakoresha ubwishingizi bwa mituweli bakunze kugaragaza kutishimira abaganga babandikira imiti ariko bagasabwa kujya kuyishakira mu mafarumasi yo hanze umuntu nyine yajyagayo imiti nimba ari ukuba yarabuze bakakwandikira nyine ukajya muri foromasi uwo ari we wese wasaga nyine aba ariwe bari kuburana ndetse kuki tuza kwivuza kandi twatanze mituweli hama kudusuzuma bakatwandikira ngo tujye kwi- kwigurira bimeze gutya iyo bakwandikiye barayigwa ariko iyo ntayo bafite ba- ujya muri foromasi bakwandikiye ukajya muri foromasi ukagura nk'umuti wagura nkangahe muri farumasi ufite no kugura na bitanu cyangwa bitatu komisiyo ishinzwe iby'imikoreshereze y'umutungo w'igihugu mu nteko ishinga amategeko ivuga ko izi ngendo batangiye zigamije kureba neza ibiba byarasohowe muri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta no kureba uko bigenda bikosorwa depite yuvenali nkusi ni perezida wa komisiyo tira irangiza igihe ibibazo by'imicungire bimwe ariko icyari cyatuzanye cyane uyu munsi ni ukureba ibyo bibazo y'ukuntu imiti icungwa n'ibibazo bahura nabyo kugira ngo dushobore kubyumva neza nkurikije ibisobanuro batubwiye ubushake burahari icyangwa turategereje ko bizabona igisubizo imbogamizi zirahari nazo hari imbogamizi zijyanye amategeko imicungire imikoranire abadepite bagize komisiyo ishinzwe gucunga umutungo wa leta basabye abashinzwe gucunga ububiko bw'imiti ikoreshwa mu gihugu hose ko bakwiye gushakisha uburyo ubwo ari bwo bwose imiti yangirika yavaho abadepite bavuga ko biteye isoni kumva imiti iguze amafaranga asaga miliyari ebyiri iborera mu bubiko mu gihe hari abaturage baba bayikeneye bakayibura izi ngendo abadepite batangiye zizakomeza no mu bindi bigo bya leta byagaragayemo imicungire idahwitse y'umutungo w'igihugu asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali iyi ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
ijwi ry'amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika
igisirikare cya leta zunze ubumwe za amerika gifatikanije n'igisirikare cya malawi hamwe n'ibihugu bisanzwe bikorana na amerika bizotunganya amasezerano bise amasezerano yo mu manuko ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ayo masezerano akazobera mu gihugu cya malawi mu kwezi kwa munani amasezerano yo mu manuko yerekeye imyimenyerezo ya gisirikare aba rimwe mu mwaka agahuza imirwi itandukanye ituruka mu karere ka afurika yo mu manuko hamwe n'abasirikare ba amerika bakorera muri afurika mu rwego rwo kugarukana amahoro mu gihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo uyu mwaka abasirikare bashika ku majana abiri na mirongo itanu nibo bitezwe kuzo kwitabira iyo myimenyerezo amasezerano yo mu manuko ahuza ibihugu bisanzwe bikorana bigaheza bikagirira hamwe imyimenyerezo bikerekana n'ubuhinga bikoresha mu bikorwa byo kugarukana amahoro no gutabara ahabereye intureka abazakora iyo myimenyerezo barimwo abarongozi bajejwe inyigisho n'abajejwe ibyo kugarukana amahoro no gutabara mu gihe habaye intureka bazomara indwi imwe mu ishure iyindi ndwi bayimare mu myimenyerezo yo kunonora imitsi intumbero y'ayo masezerano ni ugukomeza imigenderanire hagati y'abasirikare ba afurika hamwe n'abo muri leta zunze ubumwe za amerika no kungura ubumenyi bwabo mu gukomeza kandi imigwi iba iheruka gukurikirana iyo myimenyerezo iyo myimenyerezo iheze bamwe bose baca basubira mu bihugu byabo canke mu bihugu bakoreramwo Colonel kacara icegera c'uwujejwe inyigisho mu gisirikare ca malawi avuga ko imyimenyerezo yo mu masezerano yo mu manuko ari imyimenyerezo ihambaye cyane mu bijyanye no kungura ubumenyi bw'abanywanyi bo mu karere ka afurika yo mu manuko colonel kacara avuga ko iyo myimenyerezo itanga intumbero igafasha n'ibijyanye n'ubuhinga kugira bakomeze umutekano n'umuco ubahuza amasezerano yo mu manuko ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ni ikindi gisata cerekana ko amasezerano y'umutekano hagati y'igisirikare cya amerika na afurika abandanya mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane iyo myimenyerezo yabereye mu gihugu cya malawi igisirikare cya amerika muri afurika kiramaze kandi gukorana n'igisirikare cya malawi mu kwakira abanyeshuri b'abasirikare bakuru ba mbere mu ishuri kaminuza rya gisirikare aho muri malawi kuva izo nyigisho zitanguye mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane abasirikare bashika ku ijana bo ku rwego rwo hagati abasuzofisiye mu rurimi rw'igifaransa bararonse impapuro z'umutsindo mu kwezi kwa kabiri ibihugu vya leta zunze ubumwe za amerika hamwe na malawi vyarateye igikumu ku masezerano yo kubandanya imigenderanire ya gisirikare gufashanya hamwe no kungurana ubumenyi iki gikorwa gitegekanijwe nicerekana uburyo iyo migenderanire ibandanya gutsimbatara nk'uko virginia palmer aserukira ibiro vya leta zunze ubumwe za amerika muri malawi abivuga igihugu ca malawi ni igihugu gifise igisirikare cigenza neza cane mu bijanye no kubana neza gukingira ibwirizwa shingiro n'uburongozi bwiza bufatiye ku gushigikira amahoro n'umutekano mu karere
iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika muracyari kumwe na radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mugenzi wanjye haroyizi bigira imana agiye kubagezaho inshamake y'amakuru
makuru twabashikirije umwe mu batavuga rumwe umwe mu bategetsi murambabarira bakomeye batavuga rumwe na leta ya sudani yo mu manuko yasezeye imirimo yiwe muri leta y'ubumwe rame akoro yari umushikiranganje w'uburimyi yamenyesheje ku munsi wa mbere ko umugambi w'amahoro warugamije kurangiza burundi intambara muri ico gihugu waburijwemwo na perezida salva kiir akoro yavuze kandi ko we n'abiwe bagiye kwisuganya hanze y'umurwa mukuru juba ariko ntiyatomoye neza ko yoba agiye gusubira gutanguza iyindi ntambara hari umurwi w'abashinga amateka ba turukiya uri hano i washington gusaba abategetsi ba leta zunze ubumwe za amerika kohereza umunyedini fetullah gulen muri turukiya gulen ni umunyeturukiya aba hano muri amerika yagirizwa n'abategetsi ba turukiya kuba ari we yashatse gutembagaza ubutegetsi muri ico gihugu taza Ta- taha ozane arongoye uwo murwi agabisha ko mu gihe amerika yo kwica amatwi kuri ibyo bayisaba hashobora kuba ingaruka mbi mu migenderanire hagati y'ibyo bihugu na cyane cyane mu rugamba bafatanije rwo kurwanya iterabwoba ku isi umuhari wa leta ya kisilamu nawo urahamagarira abanywanyi bawo bari mu bufaransa no ku mugabane wa buraya kugaba ibitero ku bayoboke b'idini ry'igikirisitu ni nyuma y'aho uwo muhari wiciye mu padiri w'umufaransa w'imyaka mirongo umunani n'itanu umuciye izosi mu gihe yariko ahimbaza inkuka y'imisa mu bufaransa abandi baronderwa kwicwa n'uwo muhari ni papa francisco hamwe n'abategetsi b'icengero ry'abaorthodox mbashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu nshimiye kandi abadufashije ku buhanga bw'ibyuma na inosa kimenye wadufashije gushyira hamwe ibi biganiro kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi mbifurije amahoro y'imana ibiganiro by'ijwi ry'amerika birakomeje
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.